iyi ni ijwi ry'amerika turabaramukije inshuti namwe mwese bagenzi turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kw'indwi ni umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri muri kuri micro turi Washington DC ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
harimo umwana nabonye witwaye neza mwaka wa kane wabaye uwa mbere hari n'abandi bana bagera muri barindwi baje mu cyiciro cya mbere kuva ku mwanya wa mbere kugera ku icumi ba mbere ku buryo usanga n'abandi ariko utavuga ngo nibo ba nyuma uyu ni umuyobozi w'ishure ryisumbuye rusumo high school mukunzi emile avuga ko abana b'abarundi biga ku ishuri arongoye baje bava mu ikambi ya mahama mu rwanda bakurikira neza ibyirwa mu ishuri ryiwe iyi nkuru cyo kimwe n'izindi tugiye kuzibashikiriza mu kanya leta y'u Burundi yatangaje ko yafashe abantu batatu bakekwa kugira uruhara mu igandagurwa ry'umushingamateka Hafsa Mose yaserukira u Burundi mu muryango wa Afurika y'ubuseruko ibindi kuri iri tangazo twumvirize mugenzi wacu Fidel Niyongabo abo bantu bahagaritswe igihe bari kubategura ngo kugandagura umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi inyuma y'uko iyo nkuru imenyekanye inzu iri ku mutanga kuri mutanga yo mu buraruko muri komine ya ntahangwa hafi y'aho honorable hafsa mosi yagandaguriwe yarasatswe ku bw'ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu ngo amatohoza amaze kuba n'ibimenyetso inteko zijejwe umutekano zifise ngo abo bantu bahagaritswe baremera ko baronse amategeko n'amafaranga avuye ku bantu ubwo bushikiranganji butasobanura bari Kigali mu Rwanda ubushikiranganji bujejwe umutekano bumenyesha kwitohoza ku rupfu rwa Hafsa Mosi ribandanye Rakoze Fideli Ambasaderi aserukira leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi Don Riberi agiye gutaha inyuma y'imyaka itatu n'igice yari amaze arangura ayo mabanga ibyo yabitangarije mu kiganiro yahaye abanyamakuru ejo ku munsi wa kane ni nyuma y'aho ehereje kubonana n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Pascal Nyabenda Riberi atekanya gutahuka kuri uyu munsi wa mbere uza hano muri Amerika
kuva ku itariki ya makumyabiri na gatanu kugera ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'uku kwezi kwa karindwi ishyaka ry'abademokarate rizahurira mu ikoraniro kaminuza convention mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa cumi na kumwe gutaha radiyo yanyu ijwi rya amerika izaba ihababereye
mu burundi rujya n'uruza rw'ibidandazwa ku mupaka uburundi buhana n'igihugu cya tanzania ahitwa imugina mu ntara ya makamba rusa n'urwahagaze haraheze indwi atamuduga urengana uyu mupaka ujya muri Tanzania kuzana ibifungurwa ni nkuru dushikirizwa na Fidelite Ishatse Mugina ni hamwe mu bice bine bigize intara ya Makamba bihanuriwe n'igihugu ca Tanzania urwo rubibe rurimo komine ya Mabanda nko kuri metero byaba mirongo ine uva ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba ibarabara rija kuri urwo rubibe riyotse gusuga ikaburimbo igice kinshi vyinjira n'ibisohoka mu gihugu ca Tanzania mu ntara ya Makamba bija kuri urwo rubibe rwa Mugina amakuru dukura abacungera uwo mupaka amenyesha ku munsi urwo rubibe rwa Mugina rwahora rucako imiduga binini binini igizwe n'amafusha nk'amakamyo arenga cumi nayo ku munsi nk'uko ayo makuru abandanya yimenyesha ikigo Obera kijejwe gutoza amakori cyaba gishobora kwinjiza miliyoni zirenga zitanu ku munsi z'amarundi yamaye rugo rubibe gahora nyabagendwa twigiye twashika twasanze hagaragara imvozi bituma nk'uko twavyigana n'abacungera uwo mpaka ni uko igihugu ca tanzaniya kitacemera ko ivyimburwa vyabo biza mu gihugu c'u burundi aho rero haraheze indwi irenga atari uja n'uruza ruhari kuri uwo mupaka rw'imiduga minini minini yunguruza ibifungurwa hagati aho hari iyindi mvo ituma kuri uwo mupaka atari uja n'uruza rw'abantu bidandazwa ruharangwa nta uja n'uruza rw'abantu rukiriho rwagabanutse kubera bivanye n'amashiringi kuba yadutse kuko kenshi bakunda gukoresha amashiringi uyu ni umwe bakora abakora umwuga wo kuvunja amafaranga twasanze ku rubibe rw'uburundi na tanzania ku mugina aho ku mugina hari hasanzwe harangwa imigenderanire hagati y'abarundi n'abatanzaniya cyane cyane ifatiye ku rudandazwa rwo kwisumamwo ubwo nabwo hari igihe rudaca mu nzira zizwi n'amategeko ivyo rero muri ino minsi vyarahagaze bivuye ku kuduga kw'amashiringi ingaruka nazo zibonekeza ku barundi no ku batanzaniya nibaza ko bahomba bose kuko n'abatanzaniya baba bakironka abakiriya mugoshe cyane hahomba abarundi kuko twe tuzigabura mu itanzaniya ku bijyanye ni- ni- ni- n'ibifungurwa kare bahora barangurayo ifarine umuceri ifu y'ubududu n'ibigori abatanzaniya twabwiye ko igituma bataza ari uko ibyo baba bazanye mu burundi babidandaza mu marundi aya nawe mu gihe yakorotse agaciro akaja munsi y'amashiringi baca bahombera ni ukuvuga abantu b'abatanzaniya ntibakijya bukina iwacu kubera ibintu by'ishiringi ishinga ziguma ziduga kubera kare bagenda kudugura ah, iwacu ku mucanga bakaronka uburyo bwo kudandaza bakaronka uburyo bwo kuvunja bakaronka icyo hejuru nkumva byabarohera cyane nk'ubu urabona ngaha ku mupaka inka zadugurira aho iwacu ku mucanga ibintu by'impene byadugurira ngaha ku mucanga none ubu ntibikidugura kubera amashiringi Mu- mu- igituma baja ba- badugurura ba- baza kugura ibintu ino bakadugura ino we wadandaje akaronka amarundi agiye kuvunja hari amahera yo hejuru bamwongerako urumva niyo inyungu yacibayo ubu naho urumva akino kudandaza akaronka amarundi agiye kuvunja cahomba abarundi nabo twaganiriye bahora baja kurangurira mu gihugu ca tanzaniya batumenyesha ko iryo duga ry'amashiringi rituma bakora bahomba ibiciro navyo bica biduga uyu ni umwe mu barundi baja kurangura muri tanzaniya inzoga z'ikirundi izo bita urwagwa isigura uranguza nk'iraki zine utegereza gutanga utana zitanu umva bikoroha niba bitoroshye gato tudoze igiciro dufate nk'icupa ryadanze amajana atanu twaciye dushaka ijana ca batandatu ariko naho nyene ubuhombe butegereza kubamo kubiheba ica mbere coco umuntu muto muto afise nk'agataye gato mubahevye bamwe kuko urumva uzi- aho uza ufise rotipi imwe kuvuga nk'ubuzima bworoshe wazana ijana ukaba wumva uzanyira ibindwi na bitanu wumva wo bandanya abantu bato bato uca duhewe Uretse iyo duwe ry'amashiringi no kugira ngo aboneke ku mupaka biragoye abasanzwe bakora umwuga wo kuvunja amafaranga twaganiriye bavuga ko ubukene bw'amadolari aribwo butuma n'ubukene bw'amashiringi bwibonekeza canke igiciro cayo kikaduga ivyo bituma rero zica ziduga zica ziba hejuru y'amarundi kubera byavuye ku idohari zizimvye mu burundi igituma tutayafise ni uko idohari zitakiboneka kuko kenshi dukunda kuza kurangura idolari ibujumba tuca tuzishora itanzaniya tuca turonka amashiringi ibaze kuba zikenyera ibu- ibujumba ntaba yakiboneka abanyagihugu begereye umupaka bafise ubwoba kuri kadoza kabo ko ruguru uruja n'urubuza rwabitunze abatari bake aha twovuga abagenesha amapikipiki ari nabo barabunguruza abantu n'ibintu tukavuga kandi abasanzwe bafise amazu y'ubunywero hamwe n'abanyagihugu b'abadandaza bari batunzwe no kwisumamwo muri komine mabanda ku mupaka w'uburundi na tanzaniya fidelite ishatse ijwi rya amerika rakoze fidelite ururimi rw'icyongereza ruri mu ntambamyi zabangamiye cyane abana b'abarundi biga mu gihugu cy'u rwanda ku ishuri rya rusumo high school abana bavuye mu ikambi ya mahama baremeza ko mu ntango cyari ikibazo ariko muri kino gihe ngo cyaratorewe umuti bariga nk'abandi bakanarwanira n'ikibanza cya mbere ni inkuru ya desire hatungimana kuri uno wa gatanu niho hatangura ibiruhuko vy'igice cya kabiri ku banyeshuri biga mu mashuri ya leta abanyeshuri b'abarundi bavuye mu ikambi ya mahama biga ku ishuri rya rusumo high school bavuga ko bamenyereye icyongereza iryo shuri riherereye mu karere ka kirehe mu ntara y'ubuseruko bw'u rwanda iryo shuri ryisumbuye rikaba rifise abana igihumbi na mirongo ibiri n'icenda harimwo abarundi mirongo ine na batatu abasigaye bakaba ari abanyarwanda kuri iryo shuri umuyobozi akaba amenyesha ko bafise ibisata indwi bitanu muri vyo bikaba vyigisha ibijanye n'ubuhinga aho icigwa c'ibiharuro kigaruka muri ivyo bisata vyose ibisata bibiri bisigaye bikaba bishimikira ku vyigwa vy'indimi boniface nduwayo ni umwe muri abo banyeshuri b'abarundi amenyesha ko intango itaboroheye ubu hariho akarusho bivanye n'igihe tuhamaze twaragize dokimantashe turaja mu makarasi y'inyuma turagira risaci aho turamaze kuronka samu information ku bijyanye n'imyaka yarangiye ubu ko vyatugora muri ico ca mbere siko bikitugora ubu onye ubu hariho akarusho Serugo Christophe umwigisha wo kuri iryo shuri afise abanyeshuri b'abarundi mu ishuri yigishamwo aremeza ko icongereza ari intambamyi ikomeye cane kuri abo banyeshuri abana twigisha bafite umwete wo kubimenya bashaka kwiga barakurikira bagira disipurine yabo ibijyanye no kwiga bariga baratendinga mu ishuri buri gihe tuba tubona bagerageza gukurikira usibye yuko hari abo tubona bagifite imbogamizi z'ururimi rw'icyongereza arirwo dukoresha muri sisiteme y'u rwanda muri edikasiyo kugira amenyere narijya urwo rurimi arigo bigwamwo serugo christophe asaba abana kuganira na bagenzi babo atasoni ntibatinye no kuvuga amakosa kuko ururimi iyo utaruvuga bigoye kurumenya icyo tubafasha rero twebwe nk'abarezi tubashishikariza gutinyuka kuvuga nubwo yavuga ikosa akaganira na mugenzi we mu cyongereza yewe nawe ariwe mwigisha icyo tuba dushaka no kugira ngo akore egiserisisi nyinshi zo kubimenya atinyuka kuvuga icyongereza tumubwira gushi- kwa- kuganira na bagenzi be bakagenda bamufasha muri za etide za nimugoroba iza mu gitondo cyangwa se aho baba bari hose agatinyuka akabaza bagenzi be mu rurimi rw'icyongereza umuyobozi wa rusumo high school mukunzi emile amenyesha ko inyuma y'igice cya mbere abana bagumye ku ishuri kugira babashire ku rugero rw'abandi kuko bari bafise ibibazo bikomeye ariko muri kino gihe bitwara neza cyane mu byigo mu gihembwe cya mbere ku bufatanye na mezo shalom tubasaba yuko bagira icyo badufasha abo bana bakaba kuba twabonaga bakiri inyuma ho gatoya ku bijyanye na porogaramu na nivo bariho dusaba yuko haba ubufatanye bakadufasha mu gihembwe cya mbere bakaguma hano biga tubisaba ko rero abana baguma aha ngaha bariga dusaba n'abarimu barabafasha ku buryo ubona byagenze neza ndetse ntitwanavuga yuko aribo baba abanyuma mu ishuri kuko harimo umwana nabonye witwaye neza mu mwaka wa kane wabaye uwa mbere hari n'abandi bana bagera muri barindwi baje mu cyiciro cya mbere mu- kuva ku mwanya wa mbere kugera mu icumi ba mbere ku buryo usanga n'abandi ariko utavuga ngo nibo ba nyuma baba bari mu myanya yo hagati mu ishuri kugeza ubu rero ukabona bari ku ntera ishimishije kandi bigenda neza nta kibazo bafite kugeza ubu urongoye iryo shuri abanyeshuri bavuye mu nkambi biga ko arashima ko ari abana b'indero bikaba biri no mu bibafasha cyane gutera intambwe mu byigwa desire Tungimana kigali ijwi ry'amerika
Murika! Murikira ukuri!
Murikira ukuri! Murikira ukuri!
Murikira ukuri!
Murikira ukuri! Ubuheruka muri Murikira ukuri.
none mu karere ibintu bipanze gute abarengero umuhagaze neza reka reka amavutsa reka hari ahantu yadukije ariko aratoba isoko agahungu kitwa john kavuye mu gisagara ngo kiga muri za kaminuza data wanje reka ndakwereka ingene tumukenyura iyo mbwa jewe mafoza arambarigwa
Byahavuye bigenda gute?
tete kutajya erega birashushe mubira birashushe ego shashere wanje
mbere nkawe ntubona ko uri kuramupfimisha umwana amaze kujya ku ishuri baba bakimuhuhira indyo No.
ntureke yihuhe
rekera umwana ntihazohora nkumbura ehe mwana byahoze ntiwirire
none gamana mama azogaruka ryari mama ari mukuza atite azoza kugutora muce mujana sibyo muri telefone basimana azoze kuntore ejo erega je ndamukumbuye aze kugutora batarakubwira n'amanota ku ishuri gatite uyoha papi shaka kwa mama urumva atite mama azobanza kurondera inzu muzobamwo azocaza kugutora sibyo murambeshe muri telefone ndamubaza
ewe tiyarive nawe n'agasungura
nitukubeshe tite telefone ubu yazimye ndaja kumutelefona muvugane sivyo muje kumbesha
mama arabesha gatiti Mwana wahoa.
sindakubesha fungura rero ubimare sivyo nyarusi nanyarutse ajaje kuryama uce wigira kuryama niwavyuka tuca dutelefona mama muvugane sawa
none gahewe nzokwambara iki kuri dote ya mariza
niyo nta mpuzu ufise
nawe nokwambara izo Watanguye ari wewe.
nahora nawe oya urampa amahera ariho uje kuyironderera akavutano gashasha Eh.
erega hageze ntuzewe ariko vrema ufise mare yuzuye imvutano no hejuru none ngo ushaka ibindi zijya amaze kwambara kabiri kabiri erega ntuzewe ruzoba ari urubanza rukomeye oya nukuri oya uzongurira imvutano shasha tegereza kungurira
nuko mutazi ngene amafaranga agoye ni ugutera iteka umwana wacu Eh, Eh.
eh.
azobone nyine Ehe.
hari umwana avuye mu bantu Eh, yega ndi mukaprofeseri Ah, ah, nta bindi byo dushaka ndakeneye n'ibirato nyine Eh, by'igisirimu n'agasakoshi bijanye waruzi
ahubwo mwewe murantwenza kweri tugo twenza gute nihagira mariage hoho rero ndakubwirega muri Eh.
gutwikurura Eh.
nkeneye ibiseke mirongo urabona Eh.
mirongo itanu bidakwiye asha emwe ubu uravyitegurira ntuzongore ngo bitabonetse urubanza ntigoba Mm, ariko ga ugomba tuzoja kumaramarira mu bantu oya oya nukuri umwana wacu ndakubarira dutegerezwa kumukorera urubanza Ehe.
urubanza rumwe rw'iteka risukuye ego umva rero ndakubwira Mm, urubanza tuzorukora ego uko dushoboye ku rugero rwacu ibyo nabyo byo kurota mugomba kwigana abandi abandi aho jewe ntituri kumwe
ya ya ya ya ya mbe mwana kumbe nguritinga sha hewe kuba utuyanje yadutse garasi aha reka ndagasome ndagasubira ubu asha umutima uri mu nda Eh, nani bupi piga mayi we peti kabisa kabisa mugabo gamaye kubona moto yanje yagarutse ndabikisha mwebwe abajama mama yangu iyo mutafasha je, yari igiye pi
banza Moto wepore yangu kuri banza kwimana banza wepore ibyo turabigaruka kwakure nanjye rero niteguye mpu niteguye basi ugakenana na veterinere ntiwipunje sha muta ndazi ko ingondo yawe iri klimatise iri klimatise mugabo sinagukokora wangu kandi wimirije uru- urubanza sunajya ubatene oya nta noma peti yanjye yose nabiharuye fresh tuma ko na veterinere ntanaki javre
ego vrema yo wumva roshete yawe siyo nanira nimirije mariage kuba ruhushya reka rero ndagikorereko veterineri hey, nyaruka hano shaho turiruka nka moto yacitse fure shabu shabu sha nyaruka nawe ngaha rero sha bafite serivisi rapide mu hano bimwe byo hari iwanyu by'ibintu vya rupigapiga mubizi iki rero oya aha bafise umusoso w'inka n'amasosiso nta yindi Hey, gira umusoso w'inka rero ushiriko agapiripiri gapimye fureshi fureshi dondera inyota sawa sawa ndabe ko uyu muhungu nozimukurako uraho nibaguhunywe nta mahera y'iwanje uzomara we mwana
Sha, reka nsome mutareka nsome uya naye napfuye none nazutse
mutima wawe yatukiriza urera
nakubesha ati mbonye bagwaga abantwaye moto yawe wamengo bambavye ku musaraba byembye barya bahungu n'abapanga Jya, jya, jya, jya, jya.
none wewe bari bazi ko bari hejuru y'amategeko reka reka ntiyataye wa muhungu iyo ntabona ba john kari kabaye urumva john na gasore rero barya bahungu bari bazima barya bahungu ni bazima kabisa ntibaciye baja hamwe n'abandi bajene barabarahira ko badashobora kwemera kuko ndenganye Reka Sha, kumbwira.
barahambera kweri Eh, barasara bagwaga baca babaobrige rero kunsubiza moto yawe barazana Très, très bien. John rero sha baramubari urya ntashobora kwihanganira akarengane utamuzi aramumbaza asha canke abaze wonkere giti barabereye abagabo kweri Eh.
uko moto yanje igarutse nca nangura kuraba rero ingene no kwiyandikisha muri rya higanwa rya rari rizobera ubu hama nca nangura kwitegurira seriyezema ivyo bita kucoma cuma mugamu sha nivyo bivugisha amarari byose rero nuka kubura gorora ikoti umenga hariho umuntu uzaha ubera pare
bebasho umuntu ni ndamuzi
asha umutipa ari hano wangu yahuye n'amaguma asigaye yitambukira ku kuguru kumwe sha uwo muntu rero namba ashaka ko jewe ndamwaminiya jewe mwa nabanza azana icupa arikuye anyereke ko ageze anyemeze nakubwira gamwana nawe n'umugambi urutsiga muhungu we gaso ewe tuze hano ndabe ko bonyemerera muhungu banguka ntarabivamwo nyaruka
marande nisabwe bon urazi ko usanzwe ufungiwe ngaha yego mbega umaze iminsi ingahe ngaha ndahamaze amezi atandatu shefu bon urabona ko uje gusamba niba wambwiza ukuri hari naho n'ejo nyine uca usohoka agasho nyakubahwa burigadi hamwe mu nkura muri kano kaga noba agashimwe gashimishije n'ukuntu byose bikuva ko yego banza usinyire kuri kino gipapuro wemeze ko uzavugisha ukuri uhirahiriye nawe ukabesha urangwa n'amategeko urabyemeye ndabyemeye sobanura ndabyumve neza ego me ndabyemeye sinyaha rero
nasinye aha ngira rero
sa ndakubwira iki umbwira iki nabyo wakoze ntabyo uzi wewe ivyo nakoze
Eh, reka nakwibutse ivya kirya gitero cabereye ngaho usangiye hari icyo ubizi ko jega nyakubaho eka vyoma nta na kimwe ndabizi utiki Ha, mbega uribagiye ko igihe wagirisha amanama abaseruko upanga imigambi yo gutoba ivya rujya rugendo rw'amahoro jewe ubwanje ariho narindi ivyo navyibagiye
ehe mwishwanje je bijya bintu nta na kimwe ndabizi ko nukuri oya ivyo urupfu rwagisheje vyo mushaka kuvuga ko ari jewe noba
wiketse iki
nyakubaha brigade sinumva igituma mwumbaza ivy'urupfu rwa gisheshe kandi jewe muzi neza ko kirya gihe vyaba nari namaze kwinjira gasho okay okay urashobora kuba wari waramaze gushaka kumuzi kibi akajya numva ka- gatangwe guhungabanya umutekano ku mpaka wa rusange na bugo igihe marando edayeri mbe uwo mbwira iyo wari uri gihe cyose wahunga igipolisi twagwiga tukakubura wari uri Eh? Ah, ndakwigije byinshi nespa
ndabaramukije nyakubahwa wesha nibiki Shefu.
bansohoke bansohoke shefu nyakubahwa murambabarira sinari kubinjirira ko iyo ataba ari byihuta ni ingorane z'umutekano Hmm?
ni ingorane Abo?
z'umutekano marando duhejeje wewe we ntiduhejeje sura mu gasho wibuke neza tuzobandanya ejo polisiye subiza uyu mugabo mu gasho mutware kera fera hama nawe rero uti nibiki urinde kwanza wewe, urinde nitwa rwagashefu urazi ko mwadusabye ko twokorana neza n'abajejwe umutekano mbwira gusa nibiki hari akagwi k'abagizi nabe bagomba guhungabanya umutekano ahi rusange barihe barihe barihe tubahumutse kaho bariko baragirira inama Eh?
biranse
ipfa urwara rugabo washitse mu minwe y'abaganga bahabonye uko umeze nicyo gituma batwinjije ibitabo yasa We none igiharura abaganga bakoze ntakibonyesha igiharonya bakiga kinyota Mm. hajya nabonyesha akabudaca oya buraci hajya babibonye nabo nyine banyinjira ibitaro kugira sinje gupfira muhira ngo ikisiga gisubira kubaremera bakizana mu biruhukiro ipfukura ngaho upfuye gasha ubona jo nosigarana nande yo yo yo umbe- umbe biratanguye biratanguye oyasha biratanguye nibikiga kinyota nibiki ndatanguye ndatakumbuye kumva ibicuroshaka mu mugongo ah, mu mugongo ibicuro Eh. biriko bi- biriko birandimagura ashaka mu mugongo yo oh, oh, umva n'ubu birasubiriye kara karabaye Oya, oya, oya. none ibicuro si bisanzwe gakinyota umve bashakarakara nawe aho- aho ubona uca wumva ko hari ibiciro vyaho nja ku- kugarama mw'isanduku gaca bagiye kumpamba Dore kuba wihebura Oh.
reka nacuba umve kinyota umve yo karakara nacuba n'ukuri karakara erega hano hoja egera hano hoja aho unsengere ndumva ko ntarenga Sa?
urumva ntera ngendasha wewe Yego, gakinyota shansengera.
utazi ninjira ijya ku isengero wowe niwe uri kuravuga ngo ndagusengere
wewe senga gusa erega noneho ngiratanguye kudademba ndahumiwe wewe senga gusa nibyo Eh, kapfe kuvuga sa mana iramyeho haleluya iriho izokwamaho ibirengere kizima rakweretse musazanje kinyota kiswe n'amagara haleluya ko yari yemeye akihana akemera akakwiyegereza haleluya murabere oya ibirengere oya kizima.
oya uri- uri kurasenga nabi suko none ugomba nsenge gute uje ngaho uvuga ivy'imana hama ngo uriko urasengera wewe none se ko ndagutabariza aho uriko ura- urakebura imana ngo impamagaresha oya umviriza mukama wanyu none mvuge ngo iki erega kinyota kugira imana igukize Eh, urabyumva eh.
urabanza ukicisha bugufi imbere yayo eki nakurya nyine nicisha bugufi gashaka icinyiyegereza reka reka reka reka shaka yewe yewe mu kunsengera yego imana yibwira uti ibwire ko ndi umuco umuzi ruhebwa ivyo vyo mhm.
uyibwire ko inshisha oya oya, oya, ko ndayibonye mbe noyirasa Ivyo no- mm, mm, Eh, mm, mm, mm.
eh.
ivyo nobigera imana Eh, yibwira gutyo nyene otu ntiyabyumva Yego.
ndazi ko ikiraba hirya ibyo kumpamagara ibira bivuyemo sa
emwe banza rero mwikomera amashyi Eh. oya ko nayumva neza menshi iyo ngereye jewe vrema nagomba ndabashimire imwe ku bumwe twaraye twerekanye eh? Eh, kuri rya fere y'imoto ya mwami Eh. Eh.
yavuye mu menyo ngo singubere Eh, mwarabibonye ko tugiye hamwe abajene b'abasereko n'abarengero dushobora gukora ibintu bikomeye Eh. Eh.
rega joni hajyaho kibitubwira Eh.
je napfa kwemera mugabo sinabona ko abajene nka twebwe hari icyo dushobora gukora nka kiki Eh. Eh, none ntimwabibonye
sha bwa bundi nta kwigira sindabibazwa
ndakubwiye ko iyo tudahaguruka ngo tugire icyo dukoze mwampera kurenganywa bakamunyangana bijya moto yiwe byari byaheze kera umve umve iyo tubibona tukinumira naho ejo horenganijwe uwundi hirya yejo uwundi ye kandi yaba museruko cyangwa umurengero twese byotejya bikadushikira ati kudushikira gusa Eh, Eh.
Eh, none gahemwe ahanyere biherere ngaha eh. ewe gasore nawe Eh.
oya ntitwoge- oya ntitwogenda uku nyene nawe Eh, eh, ntugende reka turaba dusangira kamwe sha
yo hembwa mwabonye abapolisi
hagara aho nyene aho nyene turapfuye mwe abahungu hagara aho nyene amaboko hejuru amaboko hejuru wese wese mrugi wino aho nyene nawe nawe twebwe nta kibi twakodeshewe burize mukamwe bose bose urira nagene mu mabati none none twakoze iki mutwagiriza iki ale ale mutwagiriza iki kaza kawo kazani kaza mwese mwese urira
ha ibya joni na bagenzi we umengo ntibyoroshe ubwo bazabikura agatwi imbere reka mukurindira uko bizogenda tubandanye n'interano mwatanze ku gice giheruka duhere kuri odeta y'umurambya agira ati nanditse nk'uburazibera ngo ndamwibutse ko tutokorera itiza uwo dufitaniye ubucuti gusa ngo na kare barayamaze ukora itiza ukagisanga imbere ngo narekereho guhuvya umuhungu we gasore amureka kura n'ukuri ndi uwa yesu daniyeli wo mu gashuri muyinga nawe ati zibera nareke ayo macakubiri kuko n'inzira idashika abandanya atera intege gasore muri aya majambo ati gaso komereza aho nyene turagushigikiye inzira ishika niyo muhe impundu hervisi w'igitega akamwunganira ati nakara ukuri niko vuga ukuze kuvuga ukuzi na jamari w'ibugenyuzi yibutsa zibera ko umuntu ari nk'uwundi ngo akwiye kumva rero ko yofasha uwo ari we wese atarabye icari merikisedeki isonga ati gasore ntiyoreka gufasha mwami ngo ni uko atari inshuti yiwe ngo kuko ibyo bimushikiye hari naho nawe nyene jo byomushikira agakenera gufashwa gahimba remerine wo mu rusaka nawe ati zibera navyibuze munyabuna yibuka iciza john yagiriye gasore mu kumuha amaraso igihe yari yagize isanganya kandi atari uko bari bacuditse reka na karitasi w'imutaho arakibura zibera ngo nareke kubandanya atera imbuto y'amacakubiri umuhungu we gasore ngo ingorane zashikiye mwami ntizimushikiye kubera n'umuseruko murengero canke umunyabugo ngo twese twoshikirwa n'ingorane reka duherereze ku nterano ya yuvinari w'itangara ingozi yatwandikiye ati ndashigikiye cane gasore na bagenzi we bagiye hamwe bakabona ko mwami adakwiye kurenganywa ati reka mpanure n'urundi rwaruka kugira ingendo nk'iyo nongera nkebura abavyeyi bameze nka zibera bagomba ko tuguma tujyana ataco dupfa ko bova ibuzimu bakaja ibuntu tubashimire rero mwebwe mwese mwagize ico mushikirije dushimira na mwebwe mwese mwaturungikiye ubutumwa kumbure ntitube dushoboye kubusoma uyu munsi si uko interano mwashikirije zoba zidashimishije ariko ni akanya katubanye gato muri iyi ndwi twashimye kutabaza ikibazo ku gice muheje gukurikira kugira tubahe akanya mushikize ivyiyumviro vyose mufise ku gikino murikira ukuri zishobora kuba impanuro canke ibindi vyifuzo vyose mwamufise kugira mudufashe kubandanya turyohora igikino murikira ukuri ku bwanyu ukaba ufise ico ushikiriza ico cose twandikire kuri ya nimero ni mirongo irindwi na gatanu amajana umunani na mirongo umunani n'umunani amajana icenda na mirongo itanu icyo mwumvise rero cyari igice cy'amajana na mirongo itanu na gatatu tuzaba dusubira mu gice gikurikira
cari igikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia
iyi ni radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twateguriye muri uyu mwanya bigarukiye ngaha mu bandanye mukurikira ibindi biganiro bica ku ijwi rya amerika mwari kumwe na aloise bigira imana kuri mikoro